Markus. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyani tangishaka muri repubulika ya demokarasi ya kongo intara ya kivu y'uburaruko ifise umuyobozi mushasha w'igisirikare no gusimburwa twe twakumva ko ari umuntu wakagombye kuja muri prison nubwo ari kuvuga ngo yagiye Kinshasa kuburana cyangwa se kuburanwa ariko twe ni ibintu tubona ko bari kumuhungisha abo ni abanyagihugu bo mu gisagara ca goma bavuga ku buyobozi bushasha muri iyo ntara mu burundi naho ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaratangaje ko ikiza ca korera cyasubiye kwibonekeza mu gihugu umushikiranganji yajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ari mu rugendo rutatangajwe rw'iminsi ibiri muri ukraine ikoraniro rikomeye ryateguwe n'abanyafurika ku ihindagurika ry'ibihe ryariko ribera ku mugwa mukuru wa kenya i nairobi ryarangiye kuri uyu wa gatatu kuri ayo makuru yose reka dutangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi umushikiranganji yajejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ari mu rugendo rutatangajwe rw'iminsi ibiri muri ukraine ni urugendo rugira kane agize muri ico gihugu kuva uburusiya butanguye gutera ico gihugu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidel niyongabo bitegekanijwe ko blinken abonana n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa ukraine dimitro kuleba umushikiranganji wa mbere denis shmihal na perezida volodimir zelenski kugira yumve ivyo bakeneye ku bijanye n'ibitero inteko z'igihugu cabo ziriko zikora mu bice uburusiya bwigaruriye bazoyaga kandi no ku bizoba bikenewe mu gihe c'ubukanye cimirije imbere y'ibiganiro bitekanijwe kuri uyu wa gatatu blinken yatangaje ko hari intambwe ziboneka mu bitero ku nteko z'uburusiya yavuze ko abategetsi ba amerika bashaka kumenya ko ukraine ifise ibintu vyose ikeneye kugira itsinde urugamba hamwe n'ibintu vyose izoba ikeneye mu kiringo kirekire kiri imbere ku bijanye n'ubushobozi bwo kwivuna igihugu c'uburusiya bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken atangaza imfashanyo nshasha ya amerika y'agaciro karenga umuriyaridi w'amadolari ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwatangaje ko anthony blinken ategekanya kwerekana ko amerika itazokwigera idohoka ku bijanye no gushigikira ivuye inyuma ukraine uburusiya bwagirije leta zunze ubumwe za amerika kuri kituma ingwano ibandanya muri ukraine mu gushigikira ico gihugu
igitero ca misiri c'uburusiya kuri uyu wa gatatu mu kibanza kiri mu isoko mu gisagara ca constantinivika mu buseruko bwa ukraine cahitanye abantu batari munsi ya cumi na batandatu abandi mirongo itatu n'umwe barahakomerekera fidel niyongabo abategetsi ba Ukraine bavuga ko amasanamu yerekanye misire iturikira muri ico kibanza kirimwo isoko hagati mu gisagara ca Kostiantynivka mu ntara ya Donetsk ikiri mu minwe y'ico gihugu iyo bombe yaturikiye muri ico kibanza mu gihe abantu bariko bagira uruja n'uruza bariko barasuma abandi bantu batari bake bari mu bisigarira vye vyasambutse ni nyuma y'uko ico gitero ca misile gisambuye imangazini mirongo ibiri inyubakwa ya leta n'inyubakwa abanyagihugu babamwo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ico gitero cerekana ubunyamaswa bw'Uburusiya. Zelensky yavuze ko abantu ari muri ico kibanza ataco bazira. Yatangaje ko mu bibabaje igitigiri c'abapfuye n'abakomeretse gishobora kwiyongera. Yifatanije mu mubabaro n'abo bose babuze ababo. Yavuze ko ivyo bikorwa vy'ubunyamaswa vy'Uburusiya bitegerezwa guhagarikwa mu buryo bwihuta bushoboka. Umushikiranganji wa mbere wa Ukraine Denis Shimhal yatangaje ko umwana ari mu basize ubuzima mu gitero ca misile c'uburusiya co kuri uyu wa gatatu yifatanije n'imiryango y'ababuze ababo shmihal yavuze ko inteko z'uburusiya zigizwe n'inkozi z'ikibi zikora iterabwoba kandi ko atamahoro zizokwigera zigira yavuze ko ububisha zakoze buzoronka inyishu ikwiriye
handi naho ikoraniro rikomeye ryateguwe n'abanyafurika ku ihindagurika ry'ibihe ryari ko ribera ku mugwa mukuru wa kenya i nairobi ryarangiye kuri uyu wa gatatu ryasozerewe abategetsi b'ibihugu byo muri afurika bemeje itangazo rishimikira ku buryo afurika ifise uburyo bwo kubera akarorero ibindi bice byo ku isi ku bijanye no gukoresha uburyo budahumanya ibidukikije ni inkuru dushikiriza kandi na mugenzi wacu fide niyongabo iryo tangazo rirashira ahabona aho ibihugu uko ari mirongo itanu na bine byo muri afurika bihagaze ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe imbere y'ikoraniro mpuzamakungu rikomeye rigira irya mirongo ibiri n'umunani ku ihindagurika ry'ibihe iryo rizobera mu gisagara ca dubai muri emira zunze ubumwe z'abarabu mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka perezida wa kenya william ruto yatangaje ko abategetsi bo muri afurika bazogendera ku vyandikiwe mu nama nkuru y'i nairobi yari yashize imbere ivyo ku mugabane wa afurika ushimikira ku masoko ntanganguvu adahumanya ibidukikije itangazo ryemejwe kuri uyu wa gatatu rizoba ikintu kizokorerwako ku bijanye n'aho afurika ihagaze ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu makungu iryo tangazo risaba inzego mpuzamakungu zijejwe ibigega ko zitunganywa gushasha mu buryo zishura ku vyo afurika ikeneye harimwo gutunganya gushasha ikibazo c'amadeni iryo tangazo risaba kandi ibihugu bitunze birungika imyuka ihumanya ibidukikije mu kirere gushyira mu bikorwa ibyo byemereye ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi haraheze igihe rirongera rigasaba abategetsi b'ibihugu byo ku isi gushigikira umugambi wo gutangisha amatagisi ku bucuruzi bufatiye ku masoko ntanganguvu yonona ibidukikije ibihugu uko ari mirongo itanu na bine vyo muri afurika birageramiwe bikomeye cyane n'ingaruka zitera ziyongera zihindagurika ry'ibihe nyamara ikoraniro ry'i nairobi ku ihindagurika ry'ibihe ryashimikiye cyane cyane ku vyo gushira uburyo mu masoko ntanganguvu atageramira ibidukikije
ikoraniro rikomeye ry'abanyafurika rero mwumvise urakoze mugenzi wacu fidel niyo ngabo ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu badushikirije tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti niwe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya rero turaja mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda urwego rujejwe itohoza mu rwanda rubandanya kurondera amakuru ku muntu yafashwe akekwa ko yishe abantu cumi na babiri akabata mu cobo yari yimbiye mu nzu yari akotesheje ni mu micungararo y'umugwa mukuru w'u rwanda i kigali ni inkuru twategurira na mugenzi wacu eric bagira ubusa
uru ni urubavu se rwasigaye hasi
urubavu dore amagufu yari yarabishe kera
baboneka nk'abagwiriwe n'ishyano mu magambo yuje akababaro akumiro n'agahinda uko niko abatuye mu mudugudu wa nyarugugu mu kagari ka busanza i kanombe mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ijwi rya amerika ryabasanze ni nyuma yaho hamenyekaniye inkuru y'incamugongo y'uwitwa deni kazungu ivuga ko yasambanyaga abakobwa yarangiza akabica akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu ijwi rya amerika rigera muri uyu mudugudu twasanze inzu yari yonyine y'uwitwa augustin shirambere ariyo kazungu yabagamo ni inzu ifite uruzitiro rw'imiyenzi kandi kwinjirayo bisaba kubanza kunyura mu marembo akingishijwe urugi rukozwe mu mabati akomeye aho biboneka ko yaba yaracukuye icyobo ni inzu nto yegeranye n'iyo yabagamo abaturage bavuga ko yari yaragenewe ubwiyuhagiriro ariko bugari aha niho biboneka ko itaka ry'inombe ritukura kazungu yaba yaracukuye muri icyo cyobo yarigumishije muri iyo nzu imbere iyi nzu inzego z'umutekano zayisenyeho igice cya ruguru n'icyo hepfo kugira ngo zibashe gutabura abo bantu kuhagera byasabaga no kwihanganira umunuko w'icyuka cyagusanganira gukinjira mu marembo bwana yesayo ugira inshuti atubwira ko azi kazungu kuko babanye nyarutarama mu mudugudu wa kangondo ya kabiri mbere yo kwimukira mu busanza banje kujya akora amamashini nyarutarama ko jye narahabaye noneho ariko akajya akora utudega two kwiba amamashini n'amatelefone bagahora bamufunga buriya niremera dosiye irahari mu murenge yaje no gushaka umugore uturuka i butare barashwana umugore arigendera amakuru ijwi rya amerika ryatangiye kuyamenya mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri akavuga ko kazungu yabaga mu nzu atishyura ubukode bwayo kandi ko inzego z'ibanze zakunze gushaka kumusohora ku ngufu ku busabe bwa nyir'inzu bikananirana ku byabaye abaturage bakavuga ko inzego zabigenze mu biguru ntege bituma hapfa abantu benshi urumva ni ikibazo nta bintu batagiye baha agaciro kandi ikirego baragiye bakihabwa n'abaturage harimo abantu ngo batakiragamo bataka abaturage ngo bagatabara umuntu yavamo yajya kuregera umunyesebo hariya ngo akavuga ngo ubwo mwaba mwagiye kwirongoza urumva ni ikibazo ugira inshuti nawe ntabura gushimangira ko hari abakobwa bakunze gutabaza mu nzego z'ibanze yatubwiye ibyo yiboneye ubwo yari ku igare ubwo nari mugonze n'igare manuka aho ngaho noneho mukobwa amaso ubaye ntiharare kwa mudu inzara yazimuriye umukobwa atayambaye telefone baraje se ntibonge bagahita bigendera hari icyo bakoze tewo si nguri hari harari icyo yakoze ni ukuvuga ngo mutwara si batuye hano urumva induru zabaga hano ahari ntavuga tese reka dukoreshe sitatimenti uyu muntu ko iki cyaha akoze atazongera kugikora ibyo ntigeze abikora ijwi rya amerika ryashakishije kenshi nyir'inzu kazungu yabagamo ariko ntibyadukundiye hari amakuru avuga ko beneyo n'abandi bafitanye amasano bagizweho icyoba cyo gutanga amakuru utereye amaso ku ruhande nko mu ntambwe ijana niho ku muyobozi w'isibo ryabereyemo aya mahano twamushatse duhereye iwe mu rugo ariko ntacyo twagezeho urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu narwo ntirwitabye telefone igihe twaruhamagaye ntirwanasubiza ubutumwa bugufi twarwoherereje ku rukuta rwa twita mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ribu yanditse ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano yafunze deni kazungu ukekwaho kwica abantu yarangiza akabashyingura mu nzu yakodeshaga iherereye mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe mu kagari ka busanza ribu yavuze ko kazungu afungiye kuri sitasiyo ya kicukiro igihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane umubare n'umwirondoro w'abantu yaba yarishe hanyuma dosiye ye igashyikirizwa ubushinjacyaha ntitwabashije kumenya inkomoko ya kazungu ndetse n'umwirondoro ku bishwe amakuru twamenye mu gihe igikorwa cyo gutabura abo bantu cyari kirimbanije yemezaga ko hari hamaze kuboneka abantu bagera muri cumi na babiri aya ni nayo twasanze abaturage bahurizaho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ijwi rya amerika ryakunze kubona abana bagendaga batoragura amaherena aho kazungu yabaga bavuga ko ari ay'abagore ubundi bikagaragara ko mu bo bataburuye hari ibice by'imibiri byagiye bihasigara nk'imbavu byashoboka ko byatewe n'uko byakozwe nijoro yewe hari n'amasogisi biboneka ko yavuye mu cyobo amakuru akemeza ko yaba yaratangiye kwica abantu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abaturage bagasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo nka leta icyo twayisaba kuvuga ngo ni ukumufunga burundu ko yajya hariya ku karubanda akaraswa kuko si umuntu wo kuba mu bantu buriya hari inyamaswa zibaho zikagira igihugu akamaro nkazazo muri pariki ariko inyamaswa muntu ntabwo ikwiye kuba mu bantu bazakurikira aho yagiye aba hose hose hose bazasanga yaramaze abantu kandi noneho ngo yari afite abantu bakorana nabo bazabashakisha kuko ngo yica yabakebaga n'imitwe n'impyiko akabijyana abaduhaye amakuru bakavuga ko kazungu yari afite ideni ry'amafaranga ibihumbi magana arindwi ariyo ntandaro yatumye bamusohora mu nzu ku ngufu bakabona gutahura icyobo yemeye ko ariwe wagicukuye hakajya ashyiramo abakobwa uwaduhaye amakuru ari nayo yabaye kimomo mu baturage akavuga ko kazungu yasambanyaga abakobwa yarangiza akabategeka kumuha amafaranga mbere yo kubica ni inkuru tuzakomeza gukurikirana ehakabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuyobozi w'intara ya kivu yo mu buraruko lieutenant general constant ndima nkomba yahagaritswe mu mabanga yiwe yahise asubirwa n'umugenzi wiwe w'umusirikare kandi idonido kuri nkuru mugenzi wacu jimmy shukurane bakomera liyetona generali constant makongba amaze gusimburwa ku mirimo ye by'agateganyo nyuma y'igihe gito ashinjwa n'abaturage ko yagize uruhare rukomeye mu bwicanyi bw'abasivile bigaragambyaga mu mujyi wa goma tariki mirongo itatu y'ukwezi kwa munani uyasimbuye ku mirimo ye na generali icarigonza nduru jacques nk'umuyobozi w'intara ya kivu ya ruguru muri iki gihe iyi ntara iyoborwa n'abasirikare uwasimbuye constant makongba yasabwe kwitaba ubuyobozi kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku bwicanyi bwakorewe abasivile mirongo ine na batatu bamwe mu baturage bo mu ntara ya kivu ya ruguru baganiriye n'ijwi ry'amerika bashimishijwe no kubona uyu muyobozi asimbuwe ku mirimo ye gusimburwa kwa guverineri wa kivu y'amajyaruguru eh, nge navuga kwanza ko eh, wenda leta yacu ari ukumufasha kuko kuko twe twabyumvagamo no gusimburwa twe twakumva ko ari umuntu wakagombye kuja muri prison nubwo ari kuvuga ngo yagiye Kinshasa eh, muri mu kuvuga ngo yagiye kuburana cyangwa se kuburanwa ariko twe ni ibintu tubona ko bimeze nk'aho ari ibintu byo bari kumuhungisha ku rundi ruhande hari abasaba ko ubuyobozi bwa gisirikare bwavanwaho bugasimburwa ubw'abasivile tunakosa kama ni hii vita kama ni politike gani turimo kwibaza iki intambara ihatse bikatuyobera igihe ubuyobozi bwa gisirikare bwazaga twari tuzi yuko umutekano uzaba mwiza ariko reba ubu ngubu ibintu byaranze rwose barica abaturage bagakora n'ibindi bibi byinshi ubwo rero dusaba ko abasivile basubizwa mu butegetsi abasirikare bo bakaja ku rugamba bakarwana intambara ikarangira Parce que ndio wanazoea milie sana
tugomba kubivuga cyane rwose kuko ubuyobozi bwa gisirikare bwananiwe akazi kabwo neza ibaze iyo bugeraho kwica abantu ibi bigaragaza ko ibyo bakora byose nta murongo bifite mbese muri make akazi kabo barakananiwe constant makongba avanywe ku mirimo ye nyuma y'uko habayeho imyigaragambyo yahitanye abasivile mirongo ine na batatu abandi mirongo itanu na barindwi bagakomereka iyi myigaragambyo yamaganaga ingabo z'umuryango w'abibumbye monesco muri congo ndetse n'iz'umuryango w'afurika y'iburasirazuba eyase zaje kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu mu nama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa eyase yabereye nairobi muri kenya kuri uyu wa kabiri hanzuwe ko manda y'ingabo za eyase ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa congo yongerwaho amezi atatu muri iyo nama perezida felix tshisekedi yarahagarariwe na minisitiri w'intebe jean michel samalukonde kenge nubwo izi ngabo zongerewe igihe hari abaturage bavuga ko basanga nta kamaro zifite muri icyo gihugu ku bwacu abakongomani twe tugombye kwirwanirira ubwacu tugaporoteje igihugu cyacu tukakirinda nta n'igisubizo baraduha na kimwe imbaraga zo hanze zo nta ntacyo tuzizera urumva ntabwo yase yaguma hano mu mahoteli hano mu mujyi wa goma ntabwo yaguma hano iri kwidegembya ngo iri kuja za sake ikagarukira isake ikajya za kimu ikagarukira ikibumba bafite intwaro baje kurangiza intambara ntabwo ibyo bintu twakomeza kubyihanganira nuva ngo eh, amezi atatu amezi ane tuzagira ikimbaragambya ku kibazo cya yase kuko ntabwo twarinda iminsi zo babongeye batagiye ku rugamba manda y'izi ngabo yakagombye kurangira tariki y'umunani y'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka nk'uko byari biteganyijwe abakuru b'ibihugu banzuye ko izarangira mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi n'abiri gutaha abaturage ntibahwemye kugaragaza ko zimwe mu ngabo za yase zikorana bya hafi na yo mu makumyabiri na gatatu gusa yo mu makumyabiri na gatatu ikabihakana yivuye inyuma ubwo yari mu ruzinduko i kinshasa perezida w'u burundi evariste ndayishimiye uyoboye uyu muryango ubu yahamagariye zimwe mu ngabo za yase zidakora akazi kazo neza kwisubiraho
mu ntara ya kivu ya ruguru aho ingabo z'u Burundi ziyobora hari umutekano ntabwo imitwe yitwaje intwari itoteza abaturage icyo nicyo kintu turimo gusaba rero n'izindi ngabo ziyoboye mu tundi duce nazo kuba zakora neza akazi kazo kandi icyo twifuza ni ukugira ngo twese tugire imikoranire imwe
kugeza ubu nta tangazo rivuye mu biro by'umukuru w'igihugu wa kongo rirasohorwa ku byerekeye icyemezo cyafashwe cyo kongera manda y'izi ngabo perezida cisekedi we yanenze bikomeye akazi gakorwa na eyase mu burasirazuba bwa kongo anasaba ko abayobozi bazo bafata imyanzuro ikomeye ifasha abaturage ingabo zirindira umutekano kuva aho ingabo za eyase zagereye muri kongo imyigaragambyo izamagana yakomeje kubaho cyane mu mujyi wa goma aho abaturage bazifata nka ba mukerarugendo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
harakoze jimi shukurani bakomera mu burundi naho abantu barenga mirongo itatu nibo batangajwe ko banduye ikiza ca korera casubiriye kwibonekeza mu gihugu ni inkuru twateguriwe na elojuwiri kaneza
abarwayi bakabavurirwa mu bitaro no mu mavuriro bitandukanye byo mu ntara za bujumbura na kibitoke mu buraruko bushira uburengero hamwe n'igisagara c'ubutunzi bujumbura ibiharuro vy'abantu mirongo itatu banduye ingwara ya korera muri iyi minsi iheze nivyo kugera ku itariki ya kane ku kwezi nk'uko vyatangajwe na muganga polikarpe ndayikeza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara ca bujumbura mu ntara za bujumbura na cibitoke ko ikiza ca korera casubiye kwibonekeza mwamenya ko gushika uno munsi dufise abantu bashika ku mirongo ibiri na babiri bariko barakurikiranwa mu bitaro Prince Jean Charles abantu batatu mu gatumba na batanu mu rugombo bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwa bujumbura baremeza ko bafite abagwayi barwaye korera basigura ko ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iki kiza naho kuva mu mpera z'indwi heze igipolisi kijejwe kurwanya ibiza n'impanuka cyatanze amazi mu makaritiye amwe amwe abanyagihugu bavuga ko ivyo vyonyene bidahagije twadukanye amazi baca batuzanira amazi ubwayo turakaraba nyine twikingira ego nibyo hariho benshi bafashwe na korera bamwe ngo no gutaha ntibarataha nk'abari twegeranye nk'abantu batanu nagira umwuzukuru wanjye yari yafashwe ndamujyana kwa muganga baca banda kudupompa gupoma mu nzu n'aho tuba bongera baduha n'ibinini dushyira mu mazi ubu turashimira imbaraga nk'ubu kuva bazanye amazi nta- nta muntu urashobora gutora icyo twasaba nacu twasaba ko baduha n'ama- n'amasabuni mu ntara y'ibitoke aho korera itakuye imigera kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagihugu baho bavuga ko ubukene bw'amazi aribwo bwatumye iyo ngwara yaduka bavoma amazi y'uruzi nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu bintu byose iyo korera ikindi biva ko ni isuku rike hamwe hamwe ukabona n'amazi meza tuza kuvoma ibyo tubonye nyine urabye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutana n'ibivide bitameze neza ayo mazi yandi ya nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho uyateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka Joyce Manirakiza umukuru w'umutumba wa Marambo ya mbere hamwe mu hadutse ico kiza asaba ishyirahamwe Regidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba kwitwararika abanyagihugu dusaba leta yuko tutokwama kwibuka eh, kubogora twamaze gusesa na cyane cyane nkaraye nk'ishyirahamwe rya regidezo rikikubita agace kugira ngo amazi yame mu bene igihugu ariko ku bijyanye n'amazi umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Robert Manigomba ntavyizigira abarundi yemeza ko cyane cyane i Bujumbura ingomero zari zarubatswe zategerezwa gutanga amazi kugera mu bihumbi bibiri na gatanu ku kiringo c'imyaka mirongo ibiri kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatanu uretse ko abantu bagumye biyongera nta rundi rugomero rwubatswe uku niko yabisiguriye abamenyeshamakuru mu ndwi iheze kuva icyo gihe rero nta yindi mihora mishasha canke zindi ngomero shasha z'amazi canke andi masitasiyo mashasha y'amazi yubatswe ugaca uraba ngene igisagara cagutse mu makaritsiye amwamwe eh, hari haza mwijuru haza ku mutaga umva ayo mazi dufise nakwiye duteza gukora ico bita rationema rasionema no kuvuga duhereza igice kimwe ikindi kaza kikaronka ejo canke ikindi karonka mwijoro manigomba tware jidezo mugabo avuga ko ari ikibazo kiraje ishinga ikigo aserukira kandi ko yihereye ko azokora ibishoboka byose kugira inyishu iboneke mu minsi iri imbere jeyo bindi gihugu ariko barasaba amazi ndumva yuko mfise eh, mbabaye cyane kuko ntashobora kuyabahereza turiko turagwana amafaranga twateguriye igisata c'amazi eh, novuga kuva regide zibayeho niho twashyizemo amahera menshi cyane tuzokoresha amafaranga ashika imiriyadi mirongo itandatu ku mazi ubu rero ndiko ndababwira turiko turakwega isoko zibiri intara zose z'imukiyaya c'imbono kuvuga ibice binini vy'intara za cibitoke bubanza murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura intara ya bujumbura ya rumonge n'igice ca makamba kugera muri komine nyanzarake ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari uduce tubangamiwe na korera muri kino gihe iruhande y'ukoresha akazu ka surwumwe neza kandi buri gihe muganga ndayikeza avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu arafise izindi mpanuro aho abanyagihugu baho gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe igihe cyose wejeje gutegura umwana canke umugwayi imbere yo konsa umwana kurinda insazi ibifungurwa n'ibikoresho vyo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza mu burundi uko umwaka utashe cyane cyane mu bisagara bibamwo abantu benshi no mu ntara zihanamiye n'iziri ku nkengera z'ikiyaga tanganyika hama haduka ingwara ya korera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwari bwatangaje ikiza cy'iyo ngwara muri utwo turere nyene bwavuze ko cyari cyatewe n'imyuzure y'amazi ico gihe eroge burikaneza ijwi rya amerika arakoze loje wirikaneza kuri iyo nkuru tukivuga ku magara y'abantu mu burundi ubukene bw'inyubakwa ni kimwe mu bihanze ibitaro mpuzantara bya rutana nk'uko byemezwa n'umuganga abirongoye co kimwe n'abagwayi bavyitura inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifatanyije abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na desire hatungimana
afatiye ku bitigiri by'abagwayi bitura ivyo bitaro mpuzantara vya rutana biri ku mugwa mukuru w'iyo ntara iri mu zigize ubuseruko bw'uburundi muganga ndyabayingwa fidel avuga ko inyubakwa ari nto cyane kandi ko n'izihari zikeneye gusanirwa kuko ziriko zirasaza yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko no mu gisata co kwakira abavyeyi bibaruka ibintu bitera vyunyuka gisata c'abavyeyi abagwayi bose hamwe bacitura bafise ibitanda bitarenga mirongo ibiri na bibiri baba bibarutse abataribaruka bafise ubundi burwayi bujanye n'imbanyi abo bose ivyo bitanda nivyo bateza kugabura ni ukuvuga iyo barenze mirongo ibiri na babiri bamwe baca baryama ari babiri ku gitanda canke mbere tukabasasira hasi twovuga kandi igisata cakira abana inzu dushiramwo abana ni inzu yari yagenewe ibindi bikorwa ntabwo imeze neza na gatoya kugira ngo ishobore kwakira abana eka n'abagwayi bitura ivyo bitaro baremeza ko ari bito cane bafatiye ku bagwayi bavyitura bava mu mihingo itandukanye ya rutana no mu ntara zo mu micungararo aba ni bamwe mu bakenyezi abakunzi b'ijwi rya amerika basanze baje kwivuza ku bitaro mpuzantara vya rutana turashima ingene kuri bino bitaro batwakira bakadutunganiriza imiti irahari eka n'abaganga baritaho abagwayi ingorane tubona ihari ni inyubako zidakwiye kuko bishika tukabona abagwayi baryamye hasi ari naco gituma ibi bitaro vyokwagurwa aya mazu urabona hari aho usanga abana babuze aho baja kubwo amazu atagutse atari hamwe Eh, nico twosaba yuko mwotwagurira umuvumba naho hari ingorane y'inyubakwa ituma ivyo bitaro vyakira abagwayi bake abarenga ko bakaryama hasi kubera ubwinshi bwabo umuyobozi w'ivyo bitaro ashima ko vyaronkejwe ibikoresho bigezweho muganga ndyabayingwa fidel ashima umuryango w'ibihugu vya buraya wabaronkeje bimwe muri ivyo bikoresho ahanini yanovuga ibikoresho byo gupima indwara zitandukanye byaba byo muri serivisi twita laboratware hamwe n'ibikoresho byo gupima imbanyi icyo bita ekogarafi ndetse n'izindi ndwara bapima bakoresheje icyo cyuma baduhaye kandi n'icyuma benshi bakunze kwita iradiyo badufashije no mu kuduha bya byuma bakoresha mu kubundikira abana bavutse batageze cyo kimwe no gusaba ko ibitaro mpuzantara vya rutana vyo kwagurwa bamwe mu bavyitura baba ku mugwa mukuru w'intara ya rutana basaba leta n'abayifasha kuronsa ivyo bitaro izindi rusehaba bakavuga ko iyo basanganywe idashobora gukwira imitumba yose igize iyo ntara ya rutana no mu ntara zo mu micungararo gutora indembe murabona mu ntara yacu ko igizwe n'imitumba abaremvye birabagora gushika kwa muganga rusehabaniha hari imwe yonyene abatanze iyo ya mbere bari bakwiye kuturonsa iyigira kabiri eka mbere n'iya gatatu twoyishima iyo ambirasi kubera yabonetse biradufasha ariko naho nyene kubera ikiri imwe turacakeneye ko zoba nka zibiri canke bikunze na zitatu ibitaro mpuzantara vya rutana vyubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu umunani bitangura gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo itandatu n'icenda nk'uko muganga ndyabayingwa abivuga akavuga ko icyo gihe inyubakwa zavyo zari zikwiye kuko abantu batari bwagwirirane nk'uko biri muri kino gihe mu ntara ya rutana kiretse abitura ivyo bitaro mpuzantara vya rutana bavuye muri iyo ntara ivyo bitaro birakira kandi abagwayi bavuye mu burere bwo mu ntara za gitega bururi na makamba zihana urube n'iyo ntara iri mu bumanuko bw'uburundi eka ngo n'abatanzaniya baba bakurubiwe uburundi buhana na tanzaniya rimwe na rimwe baritura ivyo bitaro nk'uko vyemezwa n'ubirongoye muri kino gihe
urakoze cyane dezi hatumwe imana kudusomera iyo nkuru turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye ariko reka tubabwire inkuru iva muri afurika y'epfo abategetsi ba afurika y'epfo batangaje ko abatari bazi ko ubwato bw'uburusiya bwafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za amerika aribwo bwari bwahawe igikorwa co guha ibikoresho vya gisirikare afurika y'epfo imbere y'uko ubwo bwato bugere- bu- bwegereza amazi y'ibahari yigu- yegukira ico gihugu ivyo hisunzwe itohoza ryakozwe ku vyabaye vyatumye haba icuka kibi hagati ya afurika y'epfo na leta zunze ubumwe za amerika ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha murakoze kuba mwaduteze amatwi mwari muri kumwe na ohen itanga ishaka ndashimiye nadia taha mu buhinga bw'ivyuma n'abari bahagariye bino biganiro murakoze mwese umugoroba mwiza